Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't people to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria will. in the country And uh, the bill actually they talk about the control of water waves, uh, who get them. Then you the one when they provoke me pass for all, all of them. One your stream and water fountain and whatever. Who can they in charge? Yes. Then uh, seeking of borehole. yes. Uh, hey, you need to take permission. yes. and then a renewal license of operation. yes. and all those kind of things. so mm. na be the now be the whole bill. good. but by the time you look at it now, anti people's bill because the natural see, the I resources when you suppose give people see, you no provide them, you come dey make dem dey. say may we explain am because many people don't know this bill go just fly nobody go know. Mm. number one if you don't get borehole for your house you dey illegal you are an illegal connector for water because government no give you license to do that borehole. no they ask now say as soon as you pass the bill everybody eh. who already had should start to obtain a license of operation. eh that one na part one where you resist the license. Mm. when okay make make i break am down. no come collect the machine. no make i break am down in in in simple terms okay the machine dey around okay in simple terms those wey go go court when this bill don fly dem go pay backlog as way of sanction or punishment yes. for going to court because it's already a law when this national assembly pass am and you know some time ago we talk about they never pass am no they never pass am uh -huh. na i i dey give them uh, okay. clue now make make i no say okay. make e fly first uh, go go court no no no you no, must no, no, not fly because you no get hand when you go court number two we first talk about, about this stuff say the one private water privatization dey take mm, place yeah. mm. and europe let me put dey talk say queen um, sister elizabeth know wetin dey happen with some other people from us um, the reason is because they dey send people come talk wash and baff eh, wash your hand water uh-huh, chemical yes they dey and they i remember they come talk one time say government no go fit continue to dey fund water project because e no dey economically viable okay terms of resources for government so mm-hmm. government wan give wan give private sector to take dey run water private sector dey say government before you give us you need to pass a bill processes so that we go dey right to go ahead mm. na that phase dey dey go now once this thing fly the people wey dem wan give am to don already dey. dem don dey. so wetin that one mean be say people wey dey sell pure water una be their biggest customer o. Mm. because dem go come meet you your your yeah, all water all the taxes and all those ones na e go e go in fact e go increase. that one na small tax this one na uh, yearly annual returns annual you go dey pay you pay from your book work wey you dey um, do. Uh mm. -huh. irrespective irrespective of whether you dey make profit, profit or not as far ah, you get as far your business dey paper you pay eateries wey dey sell water dey come meet you households wey dey use water that time you go see a water meter go come outside because someone like me na We get water meter to and uh, to check how much water how much you dey use uh. then go know how much you go dey pay because dem no bring out all these things now from the dem no tell us na wetin go happen but na wetin go happen. Mm. so before the bill even go second reading. Mm. whoever bring the bill i think in that, of person, nigeria number one needs... may we go find who bring this bill and we uh, hope say I, very uh, soon uh, we will come we will get out in full details we are going to bring this thing come social media may we address am may we ask the man wey bring am if na nigeria dey live on our abroad make we finish the man first make we arrange him brain first <laughs> because any member of any house whether national or higher chamber red or green eh, chamber hmm. wey pass this bill dey anti people. yes and i know very well say this bill don carry flow uh, Ghana must go <laughs> eh, enter some people account. Yeah. yes so we need to for them for that person to push am again wetin dem don kill. because they say you remember say they say they consulted the whole thirty-six states yes. uh, uh, attorney generals and their governors yes, mm. and the through the through uh, attorney general of the federation before they fit return am back again to so the house. so we need to look at otherwise na im make the benue state man stood against the matter say this cannot go. once our right for water has been taken away our poverty is times hundred not mm -hmm. times ten. Mm -hmm. yeah, because, because water is is life they say they don take your say, life be that o. wetin the world government dey work towards na say you own nothing. nothing. yes we own you. you uh, that is Come uh, eh, once they take water from you they mm. taking you. yes na. Uh -huh. you no be your you, anything wey you dey do now. if we just make noise then seize water from entering our houses you get wetin you wan do everybody wey dey smell for street. <laughs> go. all right my people i salute and welcome on this beautiful morning to inform me radio um and this now the program state of the nation yes so now just listen to the past edition of this same program where we air for july on the 2nd of july this year um 2022 okay let's make i talk am july 2022 <laughs> na we do that program we bring am come front because a lot of people no dey aware of wetin dey happen na im e make us say make we play am again make una hear before we go enter the program proper this morning because we wan revisit am as a result of wetin the minister for water resources dey push right now. well i wan use this one welcome everybody the indigenous people of nigeria the north the south the east and the west the middle belt all of us na one we be and this na the time for us to shine our eye. To shine our eye, probably this now the time we won't really get independence. Mm, yeah, mm-hmm. yeah. Now they listen to the voice of our country sister Olayemi, but my brother they inside studio here with um, with me this morning, and others they for streets. We never know whether they go fit um, join us. But as soon as they join us, we go hook them up so that they go choke mouth put for this uh, matter so but before that time make uh, our brother sharp sharp talk to us yes my people we dey greet everybody This morning we thank baba god as don't give us opportunity to take seat today um like lila joke the month done start to dey with three days done they expire and um, we thank God say God see the counters join those when they see am on daily basis. Uh, whether you they sleep right now for the country where you day anywhere all over the world where you for dey listen to us, God go continue to bless you. Um, this one go carry us visit our dif- the difference uh, studio reading will not be the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people why traditional power and power given by God, it's a birthright and is to be enforced by the people. Uh, if you go by the thing when you listen to the voices where you listen to from what we play this morning, you go understand the need for people to control political power. And that thing don't give me if in fact it changed waiting I be like get for mine this morning or waiting will be get for mine to talk on this platform concerning this matter. Hmm. Say if people keep their ears and mouth away from um, political issues you go, get um, it, it, it, it get a lot of things when they take place it get a lot of things when they take place if you look at the kind things when politicians they do at times you go dey ask yourself whether this guy una first be enemies before you go di office and the kind things wey dem dey push you go come discover say you dey ask am say ah, this person na still from my village abi na still from my state abi na how e manage come change like this. maybe when we listen to the program we go come understand why i dey talk am because things sometimes will make you to dey feel say This man all the while when e come dey use white agbada dey kneel down say vote for me you dey see am say e no really mean that thing na your enemy im be and so i want to see politics as a trojan horse right now say every time they come to you is a trojan horse which means e really carry the real intention dey inside am hmm. but wetin e present to you na eh, and everything wey dem dey give una na great gift na great gift and therefore make every indigenous nigeria no dey look the surface check within wetin this thing really dey for so that e go help to make sure you see beyond and then take a decision wey no go serve any other person interest but the interest of how nigeria can become better than wetin e be today a time dey come when the air wey you breathe for this country when you keep your ears and mouth away from the matter you go start to dey pay for breathing and by that time you go understand say the shout wey we dey shout for here not be for nothing before i waka comot on this matter i wan tell us one story one man i dey read his story when he dey cry for where dem for dey treat am e look They give am oxygen for two days and the doctor come give am bill <laughs> when the doctor give am bill na he look himself ah ah the man come dey cry now they ask am oga if the bill is too much we can do what we call you know medical terms they will say rebate mm-hmm. uh-huh. so but ordinary person will say reduce now when the man contacts, okay don't worry we will do a rebate he say not be the money be the issue he say i can't discover say all this while i dey owe god where where? because i just the breathe free air dey come since ordinary gas where you go collect from uh, gas station they feel make breeze they enter my nose now now you give me five hundred thousand naira bill for just two days that means if every day i dey pay god two two hundred and fifty thousand by now i for no even sit down dey call myself <laughs> rich man so and na free of charge but wetin i wan make we understand be say human being na im be the only predator when e dey prey on im own kind own kind hmm. so watch wetin dey happen around the country don shut your mouth speak out so that make you no go be among people wey give consent for this kind evil to fly in the political uh, politician's hand. My name is Adeomo Akawo. I greet everybody when take time to listen to us today on our way done. You know, Ogadeomo, I did reflect on on this one wey they talk to make we speak out. Eh? Uh, over the weekend, I just dey reflect on the fact say people they keep quiet. Maybe fear of of say yeah. they will come uh, delete yes, them or things yes, like that. that. Is also true. But how many people they won't feel delete? then it mean say eh, even the the the so called money wey dem dey wey dem dey look for say the thing go begin reduce by the time they delete all of us finish Yeah, yeah, ah, okay dem wan come dey stay wetin dem wan come dey do with the money wey dem dey acquire eh, delete everybody delete bricklayers delete anybody wey just speak and at the end you start to dem suffer suffer go meet all of them. you go meet the man with the money e dey possible so therefore make we not dey keep quiet again you know say issues dey for burkina faso. yes yes yes yes and they don another coup don take place again to remove the the coup uh, head of state. they they, they don remove uh, uh, the, uh, the embassy france embassy they don go burn am. Mm. say because they talk say na dem na be the be the wahala of uh, of uh, burkina faso. Oh, wow. burkina faso mm -hmm. is mm-hmm. on is on fire. yes. as we speak because of the greed wickedness of people wey say they wan control other people people wey wan put people for for pain for pain how una take dey sleep how even if na devil na send una message um, but first get choice now to say i no go now. precisely yeah. why you go dey yield to to the devil to dey use you against humans and now you know why i dey passionate about this because this one concern me and my brothers my sisters. All, for nigeria the indigenous people yeah, of nigeria. all britain homo sapiens wey dey dis country that homo sapiens thing sef abemo no We be human beings. Uh, because uh, you eh, know okay. say right now i dey vex i dey vex for science well well. dey vex for science i the agree. the kind science wey dey wey dey teach us before now they don even rubbish am for where i dey. Uh, they, they, on their own talk say na lie na i say na lie. so everything wey they don teach us before na lie okay make we just reason am now eh reason reason am as we just dey now with the kind knowledge wey we get now hmm? say you be my brother you be my brother i be your sister i be your sister eh mm-hmm. so we come dey take care of ourselves we dey do things together make we leave all those nonsense sometimes i dey try to make sense out of the nonsense anyway eh, yeah <laughs> there is a sense in nonsense oh mm-hmm. eh, sense dey inside nonsense one and all vex this morning i just dey para <laughs> <laughs> I don't know why they uh, No, I, I, you know say anytime when you provoke reach this level, I they enjoy them. You know why? Uh, I they enjoy the, the para you because they enjoy the para. Uh, no, you know why they enjoy you the para? you be bad. <laughs> no, you know why they enjoy the para? I they see there is your para not be para of hatred, now para of passion. Now make me the talk say I they enjoy them because they e help to open eyes of people to see beyond where they stand. A lot of people know they really know beyond where they do, and information is not really today out there. So the reason why you get angry, let us be very sincere, why you get angry with cowards is because you, you know past the coward. And so when person when he's supposed to do something, no do one, and you wake on no. Say, see you dey position, you know fit. It e just be like footballer. When you they watch match, you I'm see person, you, you see person, see you see keeper see the direction where you suppose play ball go e go come knack am the thing go come just come keep am hand only you go be like say you kick ball from where you sit down <laughs> can you imagine this idiot you no go even remember when you tell your best player idiot <laughs> so na passion para you dey para no be hatred. okay so yeah, yeah. when my husband dey watch football all those shadow wey dey show na passion. <laughs> Sometimes <laughs> I just look at ah, so okay, so now so they para. Yes, like, yes, yes, yes. So now what you get passion for? Now you do see things where you need to keep right. Uh, mm. Now the truth, mm. and that that is another thing. Even as humans, who you love, if you make mistake, you do the vessel. Let's be sincere. Who you love, if he do something nasty you get angry badly but who you no even get any feelings for if he make me mistake wetin concern you just walk away uh, na him know as he wan repair him life. okay alright una dey lis ten to us on informe radio this morning and this na uh, our program state of the nation the program wey we take dey talk about wetin dey happen for the nation you know all of us just say dey so focused on uh, the president especially the presidential, presidential election. election meanwhile the election the one wey dey matter to us pass we we dey commonize am and na those ones na im dey cause the atrocities wey dey for yeah. wey dey for our countries the national assembly, assembly. Hmm. na dem be the, the be the tools wey both international bodies and uh, the, even the cabals or the godfathers for for yes for politics na national assembly na im dem dey use ah. even as for state is the state assembly the state assembly na im dem dey use so anything wey dey actually go wrong in a country e don reach the time wey we begin hold all our representatives responsible. Uh, I think we have a new name for them personally. Ma, I'm sorry to say I break up. personally, break up. bless get one music like that. Be personally, personally, <laughs> yeah, from P My personal name now, now destructive machines they be in the hands of executive. You know, we get political parasite. Yes. But the National Assembly and State Assembly, now destructive machines they be in the hands of the executive of either the, the state or the national. The yeah. because then they do more damage than and na serif silent damage the executive only dey implement the damage when they do that is the truth okay the water resource bill over the weekend the hon honourable minister for water resources talk say the house of uh, the national assembly must pass the water resource bill He say dem must pass am na make us come back na make us play the uh, uh, play the one wey we do on still the water resource bill for july 2nd 2022 because dem say if you no know where you from dey come you no go know where you dey to take arrange where you dey go yes because where we where we dey right now that na bill wey dem don kill over four times now long long dem come bring am back and then towards the end of this present administration na dem dey push dey push dey push Then the minister say dem must that say that bill must be passed how so today we come come tell the indigenous nigerians those wey dey for the north the south the east the west whether na middle you dey you dey up down side left right anywhere wey you dey in fact go send message to all una rep and all the senators make una send message warning message say make that bill no fly make dem no pass that bill because that bill na anti okay Amer na british dey say anti america go say anti mm, mm -hmm, people mm -hmm. bill anti anti anyone anti uh. brother uh, <laughs> <laughs> indigenous peoples bill na that thing be <laughs> you know the man was he was so confident of, of himself he come open mouth talk say they provide water for fifteen million nigerians out of over two hundred million nigerians okay they provide water for fifteen it's possible themselves and their immediate family na im provide water for. Mm -hmm. They dem no even reach like that, sef they are not close to that number they are not close so the people wey dey keep us in hostage now they are not close to it at all million. so therefore di indigenous indigenous people of nigeria wake up wake up music like that, dey abi mm-hmm. wake up wake up This na the time for us to wake up yes we dey prepare for election but e get things wey dey happen behind the scenes wey go actually affect us as indigenous nigerians wey go create more problems for us as indigenous people of nigeria okade omo these people dey keep doing dey say na only person wey dey wey dey kolo na him go dey do the same thing over and over and over again and expect a different result eh They go dey do one thing you no dey see result how we take dey do am how our forefathers take dey do am dat time when water dey Then the river wey be our source somebody go come down talk say dem get am or dem wan give am to international body dem go come dey restrict me as an indigenous nigerian from accessing the water you provide water for me in the first place wey i say i not take you provide water for me why i no take am <laughs> oga adeomu blessing i dey para too much this morning so uh, sharp sharp make you chook mouth put uh, inside yes uh, my people we we really don come back to this matter again because e dey necessary i dey try read Uh, this man is it Macron Sorry. they call him or is it Mac that guy when they discuss this water resource bill or this why they follow up the National Assembly bomber to bomber. Okay. The young man said one thing I think a few days ago. He said Nigerians are pretending not to see what they go on at the National Assembly. they decided to distract the people with the issue of presidential election as if it's the most important. It just be like say you on a home meeting when you they talk. I'm just now say the National Assembly election. People need to really concentrate more on it than um, just seeing the presidency as the. I think to me, really yes, presidential election is very important for us to correct who is at the helm of affair, but who they do the destruction of um, uh, things You see, when you look at the Eighth Assembly led by uh, Senator Bukola Saraki, so many things when Mr. President been one push and that group no fit work because the guy when they there was not wearing their shoe or uh, make I use this language, you know, uh, you know, really on the same page with them on those kind issues and so when they finally make sure say no come back and the smartness of the man they remove him you see how active that assembly was the the presidency sat up because there was check and balancing at least to an extent one of them was the issue of bringing magu sorry say i digress the guy where i dey go. no no no no no. no. So there's always a connection. Uh-huh. uh, um, it can be like say when you check magu um, one of our brother they join us mm. okay but they no go they um. no go fit cut me off for this government <laughs> uh, so, like, good morning oh good this morning government our government thank you very much sir good morning sir abeg you go introduce morning, yourself sir. before we continue eh na me the the only oga oga moses oga square Moses. the, the um, technical technical Moses. Okay. Exactly. You see, no, no, that technical eh, it could be after the name. Okay. organ organa front. <laughs> Moses na center. Then it could be dot technical dot dot dot. We go find under title. You know, say the right title. Title is the right title. okay. Uh, <laughs> our country, we are taking our country back. So the title does start. Okay. all right morning morning yeah, morning, morning thank you very Welcome. much uh, what we really discuss now this same uh, water resource bill again so now as now I, make me call okay <laughs> now as i did talk before when you look at what really take place for the the, um, the eighth assembly then saraki to an extent do a very serious check and balancing on the on the executive mm. and it can't be like saying I be the best national assembly when nigeria don't ever get on the recent time now magu dem forward di name dem go tell you say the man no qualify dem forward am e no qualify That same issue of not qualify to hold that position na e cause quarrel when the attorney general take send am out of that place hmm. it is that same thing saraki saw na im be di tin uh, the the attorney general of the federation abubakar malami take remove am so qualify. no what i mean is when you check hmm. wetin dem no mr adeyemo no be matter of no he no qualify no he no qualify no but but wetin i dey try explain. so na the political prophet that we had. yes that we eventually. and the only senate president that has stood his ground, and used the office well, well the way it should be independently as a senate president since 1999. Nine. good now when you come back to this same bill the minister dey talk authoritatively and he con use the word must must you say? no i don't need four letter words na that one vex me inside must yeah you see i eh. i tell us sometimes sorry sorry mr more nervous? vex eh, you know not be the minister fault una nervous. i like to stay on the side of people wey dey see clear <laughs> the minister uh, the minister no watch the video wey uh, uh, wey jagaban bring when he say nine im turn emilio call e no watch that video finish e no watch the video of how im sef im wey be minister im sef say talk before when this bill dey play They dey tok di way they dey tok becos dey don shift money from their account to national assembly account hmm. to our representatives so our senators they don move their account to individual accounts they don move the money from those private accounts to abroad accounts they don hold meetings during uh, holiday they don come back say minister no worry but now e come be like say wetin bukola saraki see that time when he be senate president to salvate himself and im household from eminent damage and uh, destruction na the people wey dey collect money also don dey use side dey see so that particularly because as a concern twenty twenty three election mm. so that dem no go be among those wey go read uh, signboard gone so soon na im make di minister don dey get filters now na im no just dey talk to im dey talk to di national assembly e forget say na tv e dey. Mm dey talk to all of us na e dey use the word must must more na help me ask the man e give me money because e dey talk as if e send resources to to nigeria we don collect am finish then we dey say no na it e wan remind us na e tell you you must do it mm. make mm. man hmm. no forget say na nigerians im talk to no be people wey give money to that bill must die must, make i respond back the the way e take start am Uh, as e use must because must now don enter lexicon of nigerian uh, use of words now mm-hmm. uh, so it must die capital letter well boldly underlined any senator or house of rep member wey speak in favour of dat bill me no come house if i know say where e dey anywhere for abuja no fair safe so na house na safe pass but e should not even bother coming o um, because with di movement wey we see on di first the, any senator, anybody in his right thinking in the National Assembly, even up to the clerk of the House, go know say anything he talk wey no e no fit uh, neutralize e no fit stay center e go talk am off. Uh, like this one this, this one this one is off off off. this one is complete this one is exactly e off e off down because if e off up e mean say hope dey say they go fit still revive am. Mm. this one off down if this bid don suffer many off down movement and im dey vex say di bill dey go down dey go down dey go down e think say na im statement wan make you go ask ngige wetin dey happen to aso now how ngige take use all those words talk nonsense about the aso mm. where e dey right now as far as legacy is concerned ngige zero for ministry of labour e is very obvious very clear he he has been anti people since he enter till he go comot ah. so dis bill na one of di things wey dis government go suffer as you know one of their bad records because di bill no go fly national assembly no be mumu now even with the senate president wey be mumu The rest fit not just be mumu. oga oga moses are you sure. Uh, thank, no, thank God you, you, you, because you don talk something. the way wey dem dey push wey dem dey push dey push like this e be like say dem hold their brokos. Uh, you know why na the only woman even dey there eh, sef because i wan say dem o if by oh. december if by <laughs> december women dey na women as i hold the men young ladies dey house of rep dem dey hold the women marriage marriage marriage e get where dey for hold dem but you know why dey dey push dey need to push this this bill must scale through this year e pass this year e don end so na im make dem dey use the use every avenue to push am i first tell them that day make i advise them again they already get the national assembly members wey go push am many members don dey plan how dem wan take take sick leave on the day wey they go push am so they no wan even tell dem hmm. when they go read am for the house hmm. but you and i know say even when you read am for the house some go stroll out whether go toilet or go hmm. somewhere so that they go deliberately not make statements on the bill. Mm-hmm. Uh, without having a trick plus the one wey i wan tell di minister you no need all the national assembly members if na five you get just gather the five together make dem go hold plenary on the day wey the rest dey go constituency project work when dem hold am finish make una show plenary of the one wey una dey discuss di when e come to water bill una off the mic off off generator off off everything then before una come go restore like they don pass the bill so that the the minister go get power take implement the bill then we wan see the next phase of fighting for national assembly how that bill wan take scale through because take am or leave am everybody for nigeria don already know say dat bill will not scale through i wan help nigerians I'm mr adeyemo abeg help nigerians understand wetin dey that bill many nigerians never know wetin dey the bill na one side dem know hmm. say the bill is anti people dem never see the economic side of that bill yeah wetin really make am to anti people poverty shrinking bill that mm. is hmm. if any side of that bill scales through nigeria go poor from 2023 our poverty it go it go worse it go worse than this we ever know in so the history means, of this country. e mean say deliberately dem wan do say their own uh, year wey dem serve or wey dem dey for office say e dey good so by the yeah, time dem push oh no. Um, ah! Uh, because uh, uh, this bill senators wey go pass this bill They go dey rich many of them go dey very very rich that nigerians go dey pay into their company account on mm. behalf of them. na make e dey push am um, my oga make i make i make i just put mouth for something here you see no not put mouth continue with the mouth <laughs> <laughs> when nigeria in 2014 they do the privatization of nigeria electricity they, thank you they came up with one language say say you go port uh-huh. they say they can't come up with one word say you fit port that is you move from one electricity company go another Now so they talk I about the line i remember say eh, eh, uh, sim card sim card say you fit port you fit port port is dey still dey available now mr ademo mr ademo novice the same mathematics wey dem use for privatization wey dem tell us one side of the story dem hide the other side the other side na im dey come up so now yes na im make me go there so you see i tell the consultant wey draft not vex mr but the consultant wey draft that bill they don send the bill back this is second time it's going back to the consultant they don review the bill and they don look at when when they say bring the pros and the cons the good and the bad they don bring out the better good for the bill they don't bring out very few less interesting bad. Bad. So that if you see them, you go prefer the good. But I want to tell Nigerians, no matter how good that bill be, if that good was ve- that bill was very good, therefore don't promote that bill. The first day when the council bring that bill with all the errors, therefore pass that bill. Any bill will not go make Niger- indigenous Nigerians prosper by one naira from where we dey now or by one dollar from where we dey now that bill is anti-people governors are in support of this bill technically me i can tell you that one for free yes, uh, technically uh, governors mm, are in support uh, um, you the see? part wey government no support for that bill na make federal government share ownership of the water and not take full ownership of the water so government say since una get land we get water governor say no no no it's not possible federal government say no now they say no you can have a fractional as una take get federal institutions for the state you can have institutions that will manage it like benin owena water project basin and all that say but you cannot own it it will still reside with us so the reason why governors some governors they push against the bill not because the bill bad bad bad for them na that clause we dey we dem not like na dem push for so i dey talk him because so that people not go say even the governors support am na lie governors technically do not support that bill for their own for their own same selfish reasons selfish yes na the people, na that bill dey after if that bill sees the light of day say e be like candle light nigerians are in deep trouble with this our oil fit dey work thereafter our light fit come thereafter our roads fit dey dey fit fix all the roads thereafter but when the essence of life has been taken away from us survival becomes extremely almost impossible. Mm god give us water water is life from creation uh, ah, na water come first know before land land say na on top water, water away, na e sit exactly. on itself. yes ah. land dey inside water for us to get land and na im make fit dredge sand from inside water create land if they take water from us make i give the simple analogy construction of lands and property for nigeria go dey extremely impossible. Mm nobody go fit those wey get land now you go just surprise one day that law go take your land from you this same water bill mm. go take that land wey you get from you dem no dey open up the truth about that bill to us there are many many clause wey dey cover when that bill pass they go come bring am out just like dem take do presidential for power and same thing dem wan do now power bill why this power go go hard well well na wetin dem no tell us about the bill wey the gencos discos dey use now the people wey wan run the water bill dem dey ground no indigenous nigeria none small businesses dey am i don argue before mm. argument is very valid very simple argument if this bill dey interesting register one million small businesses wey go dey part of this water project and then let's pass the bill and there will be hundred percent ownership of that bill by communities uh, yeah. let's pass the bill if traditional rulers we have hundred percent ownership as traditional rulers for that bill let's pass the bill if all of this conversation no dey the bill the bill is dead on arrival, and nigerians must know it, eh, that um, this bill is not like any other bill this bill will kill people literally speaking it will commit more than itself if we allow this bill to go so make we no allow am. okay uh, uh my people na dey lis ten to us on informe radio this morning and we dey talk about uh, this na the uh, program state of the nation yes we dey talk about the um, water resource bill wey dem dey push for national assembly right now and over the weekend the honourable minister mm, you know for honorable you know honorable the minister okay i say uh -huh. on on honorable uh -huh. eh, okay uh -huh. eh, minister for water resources talk say the bill must fly Eh, na im papa house na. Uh, he say the bill must fly <laughs> so now we come back again we don talk am for july second of this year 2022. we don talk am mm. before we analyse am <laughs> but we need to bring am come back because the way wey dem dey push now make una see am the black say they use something take tie the brokoses and the whatever the circuses of um, the people wey dey for national assembly na im dey make dem dey talk say make dem say it is a must for this bill for this bill to fly oga adeomo i know say you eh, get uh, so eh, make i just make i just because time so that make i just uh, sef sing out for our eh, people here well well number one when i dey talk about the issue of what uh, light privatization i remember very vividly on terrestrial radio we talk then on the terrestrial ground say there is no way nigeria can rewire the present system of light distribution to have four companies in one state later what did they do four states to one company you see the mm-hmm. you see the mm-hmm. trick they reverse am they reverse am they come make am four states to one company then nigerians never get meter they were now having what we call estimated, estimated billing. billing and it gave them huge profit for a long time even when the energy when they buy they come they make a three hours in and seven hours out now this bill if e go if e scale through, be aware or just know say one your water wey you take dey cook the one wey you take dey baff go dey regulated the way you dey wash clothes dey. no mr adeomo no dey use the word regulated talk am as e be. okay you dey why when you take dey wash clothes you come put four bucket for ground you dey pay salary for the water wey you dey wash you dey ah. rinse from one bucket to the other to make sure say detergent when you quick dey fade cloth hmm. no go stay go meet sun you know when detergent dey cloth go meet sun e dey quick make the color of shirt dey vanish then at this point the moment you allow the thing this bill go through you go dey pay for every bucket of water you put to wash clothes mr demo no be bucket o. wait are they come no i want, i want, i want. know are they come and then you bucket too big bucket na like the tank na e too big. <laughs> so you go come understand. you know the size certain water. Uh -huh. na certain water. measurement that size of water you go pay. okay now true true you measure make we make we use uh, sachet water sachet water Taking measure how much be one sachet of water now twenty naira so if you wan wash clothes you can imagine the number of sachet so look at collation of sachet water uh, sachet when you go come make you wash cloth so you wey you dey even fetch you wey you dey fetch shampoo for washing machine just calculate how many sachet water you put inside there for you to calculate what is going to happen. then later dem washing machine too big na big man be that one. <laughs> oh eh whichever way because na no the the the reason why they measure washing washing machine we all have different every, way of washing our clothes. Household, every household we get one picking. you will use a minimum of that is you know sabi you dey sabi manage water well well. Mm -hmm. you use a minimum of one thousand liters a day you sabi manage water you your husband your wife only one picking. on the grounds are like they wash once a day or maybe once in three days you can manage one thousand liters in a week if they sell if they sell one liter for two hundred naira or hundred naira how much you go use buy one thousand litre. because they calculate am like megawatt for you. yes. yes na the calculation yes. be that so if you get two two then you get two you get four you get five you get six You never pay school. Children will just stop naturally. Now let us look at it the the head yes, the head yes, angle. Oga where you where you dey so? Oga Moses wait. Oga Moses wait. Oga Moses. Eh, Oga Moses wait. Then let us that very aspect wey you talk so let us first let the people understand the head implication of that thing. You see you mm. go to your uh, eh, CWO that is your toilet say you wan go poo poo the water wey you flush comot for there you go need to now regulate that safety the water of that one when dey inside that small mm, tank you con dey use rubber dey do am and then e therefore mean say e mean say we go go back to pit toilet then e therefore mean say the water that that thing that thing e no go come dey the the hygiene wey we dey pursue since eh. enough water no dey dey to take dey flush am the the wash program is now of no effect yes oga see oga must you see how dem dey contradict ssdg uh, uh, uh, twenty thirty we go come result to open defecation. O De open defecation. Because see am SDG twenty thirteen na contradict women will now constantly. dem wan so. Ma, women I dey question this document yes, since So. Women will now constantly go back with infection be treated in hospitals with fake drugs every day. No, Mr. Ademo, you say women, you go say family, uh-huh. household. Uh-huh. Okay, yeah, okay, household. Not okay. husband and wife, only women. Uh-huh. So when you household will go back treating know, infection. You know, share out to husband. So household will start to treat infections regularly. Okay. Yes, a lot of issues there because wait, it has medical implication. It wait, has health and uh, wait, pause, uh-uh. pause first, bros. A eh, blessing last week. I see. I read one. I just pass am, but as you talk now, yeah? the thing come my mind medical one medical doctor talk say toilet infection say e no dey trans eh, transmittable between eh, husband and wife okay hmm. i dey try to tie tie am together now so you you should understand say it has a lot of implication you see when uh, i say when uh, flemmy flemmy acted quantum solace the the american guys went to a desert They were not looking for gold, they were not looking for oil. They simply say the government should send the desert to them. Now the man asked There is no place, this is called a desert. What do you need it? He said, No, we are only interested in water. As, ah, what are you going to do with water? He said, Just tell us, say you don't sign. They paid for it in dollars and then they say, Take over. They eventually discovered that every water you drink, including the Aso Rock, like in Nigeria now, mm-hmm. you pay to the agency, I mean, to the international organization, because they are now the one in charge of every water beneath the soil. That was what you signed. So sometimes when a leader is not is very myopic, when leader no dey see e dey greedy something cover e eye you know when person dey look and coil e come dey near your e eyeball e no mm. dey see far for mm. where eh that's why we dey say comot move away from the cloud and the cloud so that you can see better now the the issue here see this man i would have beg say make we make we do eh, another edition of this thing because it has a lot of implication look at number two we look at the head already see another i don dey vex Uh, verse well, well, but make I add my verse to your verse, maybe two. <laughs> that example you gave, in fairness to Nigeria, that example you gave, that has to do with giving out our water to international donors or international organizations. They don't do them already. Now, money where they don't use, now they justify to say this bill was fly. Yes. Mm. I agree with you. All they want give the water to, they don't already share them. That's why there's a desperation that it must. Fly. Before Mr. Minister go say must, they are giving him marching order from the Apple work. There is a pressure fire. on him already. Fire there in bobo. So you already know that it this na an issue of you will resign. Mm -mm. You can't resign for this You resign, you are in trouble. So you must finish it. If they don collect money, going to return am because what the one wey dey happen for burkina faso na small compared to wetin dey happen for nigeria. not be every month they dey fit return oh. o. oga oga moses this one dem dem dem must return am if dem no return am dem go return am with uh, with themselves o. Oh. seriously <laughs> yes, that's why we dey shout that's why we dey talk since say all the borrowing wey wey these people dey borrow no be the indigenous nigerians dey borrow the money be ready to get your money back from them because you know <laughs> you know those wey dey give out wey dey give dem the money una know wetin i dey use the money for abeg another another thing when we need to watch ah! very seriously be say no just look am from the angle of say they will take over the water They can fly in and fly out ammunitions will be flying this one will be in fact e even go beyond there e get to a point where you discover say the calculation of the nutrients because water is actually na be the agent of supply of nutrients to your plants true so agricultural ministry of agriculture and rural development will be key they go key am into this project not hmm. just ministry of water resources because we they look at from the angle of just drinking mm-hmm. and washing or use no on the crops you are planting it has implication okay mr adeomo make i help you explain the implication <laughs> what it means is that we are going to have a a one day minister who will collapse ministry of water resources which i advocate for agriculture and rural development that's how it should be because water is agriculture you can't take it away so what we are saying is that by this bill or wetin we dey talk be say by this bill our food will be controlled Yeah. Water will control what we eat. Water will control our prices. You misbehave, no irrigation your area. Yes. That is the, that is the thing. So now make me that we, so, we need to put them together. Now who go determine who go determine the kind of food we go eat will come from that ministry. Yes. And it, it go even tell you the kind of the seedlings that need to be planted so that it will not be sucking too much water away too from the water. soil. Yes, then See, then it's an approach to infiltrate. Politically, ah, no, no, no. Politically, there's a political negative side to it. Communities that fight government will go use flood to fight you back. Yes. Very simple. They will just open a dam to go and wipe them out. Exactly. So when they start this bill and they build dams and reserves, guy dey build reserve near your house. they build am in such a way that e go always e go always dey in a place a topography where e go fit deal with people. you don have a say number one when reserve to be built and na where reserve suppose to be built you don have a say. oh god now when you don have a say you make noise any day dem go tell you oh you are very correct on tv before you reach house you don use water push your house now let me also explain that it's easier to use water to move a man's house or a woman's house or anybody's house than demolition from one location to another to another location. yes it's just easy. allow water to merge the house foundation go also cover some numbers of years and then the house will collapse that's one two they can keep you on a timing bomb they go dey soak your foundation they go you see the way they dey do borrow pit up and down. Mm-hmm. irrespective of where the place dey. Yeah. Which is, which is very wrong but nobody take anybody to court. No, that the same approach they want using. My, now, my challenge is this. For regions that we stand and say we are going to fight, you see these bridges we take, you know they take any, now human being build the bridge. Oh. The bridge can collapse anytime. Mm-hmm. You know they take anything for a bridge to collapse no now. Better water, no better water bridge day. Yes. So my advice is the reason why we should waka remain. Comot. Why the reason why we should finish, remain. Make you waka comot uh, you know, I'm the minister for advisory uh, uh, <laughs> and technicality. So, yeah, technicality. Thank you. Uh, technical advisory council. Now, you know, we don't create office now. <laughs> now, so if we need bridges, it therefore needs, means we need water. If we need water, it means we are going to be living with human beings because human beings live with water to survive the the bills for everyone who get water near am i dey always advocate we no go fit build enough reserve for everybody for the community but we go fit build consciousness for the people for the community carry water go meetings hold town hall meetings and explain why every living thing needs water explain to them why this bill should not be passed and why they should not wait for their constituency representatives to come and tell them about this bill why they should begin to protest across board and i'm going to share this with all party members who care to lis ten when i mean party members i mean all political parties. Mm. particularly for those who are moving for the emancipation and the getting back of nigeria it should be part of the campaign anybody whether political you know sort of political divide that pushes this bill nigeria should pay attention to the national assembly start paying attention to the news on national assembly mm. pay attention to the news coming out from national assembly mm. because they are the ones that want we start writing open letters to every constituency representative in the house of reps and in the senate if this bill passes through just forget about yourself and your family but we believe that because we live in a country where we sabi hold oh god well well this bill no go stay the night of day but at the same time may we dey watch and make we dey pray my name na oga oga moses <laughs> and make i just um, let us understand one thing to those of us when they eat crayfish they take periwinkle and they constantly hey! no ma the the bill is very dangerous very see very very dangerous. Hey! those people. no mr adeyemo no be say we dey chop crayfish you go say those who dey chop protein. Uh, so anybody when e constantly dey deal on aqua life should be aware say they don tie your hand back and this time around if this bee fly your business is over it's just over because you must obtain a license you go take permission and constantly dey pay for you to be able to. i don't comot but make i quickly share this eh? <laughs> nigerian nigerian waters keep life of animals. yes hmm. yes. oyibo waters kill, kills animals. animals and that is why they need nigeria water now to start so, having to rear fish and all of those stuff for their countries to start water, to provide, to provide life for them o. Oh. To, to provide drugs if they allow this water beef like our drugs go dey more potent than the food wey we dey eat. <laughs> oh god well my so, people. they should look at it very carefully o oh. they go say go and buy drugs pharmaceuticals go get more money because the water and the solution wey they dey use go dey more richer than the food wey human beings dey eat so they can determine how long Nigerians go live if we continue a lot of things dey okay oh. oga adeomo waka i wan waka comot my people more things dey o but maybe eh. by next week i mean within the week we will talk more on this matter so that make we still let people understand better because when we talk am finish we go share am for all our platforms. okay no wahala my people my name my name na adeomo akao my name na adeomo akao i salute una well well una thank you as una give us time to take hear from us today again na well done. Uh, well my people na dey lis ten to us on informe radio this morning because of time in fact we don even shoot time sef management don stand for our side right now say make we waka comot for studio This na state of the nation the program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country i say right now everybody na presidential election na we dey focused on but wetin dey actually dey affect the indigenous people of nigeria we dey remove our eye e just be like wetin madam ikekwa talk e say uh, na wetin person comot eye na im mates dey do pass am so we comot eye for the things wey actually concern us as indigenous nigerians na im make dem dey minister for Uh, uh, water resources dey talk say the water resource bill must fly uh, to to our own advantage abi to our disadvantage to the disadvantage of the indigenous people of nigeria just because of money because e get people wey dey sponsor these bills wey don give them money to make sure say this thing fly if this thing fly eh hmm shey we talk say this uh, last this past seven years going eight years now say e hard eh the next four years wey dey come go dey harder na so i go talk am reach till next um, okay on saturday we go continue this topic so that we go bring out the disadvantages because the disadvantages na even plenty pass the so called advantages wey dey say they get all the advantage for them na to keep us in penury perpetual penury uh, eh, to keep into to reduce the the size of the middle class reduce it completely uh, shrink it further and again another thing na uh, there's there's so much too much on saturday the other one i go keep am saturday make una make a a a date with us till next time we go come my name na olayemi i salute am.